Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota nuurul hudaa kabajamoo akkam jirtan alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagayaan walitti qabannee jirra qalbiin ilma namaatuun bakka takkatti hin teessu nama kalee haqaaf falmaa ture kan arrammoo cubbuuf dhaabbatu hedduu garre akkasuma faallaa kanaatiin nama kalee yakka adda addaa keessa ture ka arrammoo kheyrii dalaguu irratti dorgomu hedduutu jira qalbiin warra mu'minaa diin islaam jabeessitee jaalala rabbiitiif kaati qalbii warra dabee ammoo addunyaa jabeessitee jaalala maallaqaatiif qofti qalbii yoo tolte qaamni hundi ni tola qalbii yoo badde ammoo qaamni hundi ni bada qalbiin fayyaa qabdu diinaaf hojii laatti tuun garuu firaaf hojii manaa kanniti kanaaf ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kadhaa yaa muqallib alquluub sabbit qalbii calaa diinika tana heddummeessanii kadhatan yaa ka qalbii gargaggalchu qalbii tiyya imaana irratti sabachiisi jechuudha hiikkaan ka ergamaan rabbiitu sabaata kadhate maalayyaa nuti dubbiin jabduudha kadhaa tana namni musliimaa hundi heddummeessee kadhatuu qaba qalbiin qubbeen rabbii jidduu jirti akka barbaadetti gargaggalcha jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nama kitaaba laa taxzan hin yaaddawin barreesse beeytu doktor Aayidal qarniidha Aayidal qarniin osoo kitaaba hin yaaddawin jedhu kana barreessaa jiruu yaaddawaa turuu hime haala faallaa waan godhaa ture keessatti farkuu kaase.
barreessituun ahlaa mustaaqaanimii jedhamtu akka malee dhiira qeeqaa turte dhalaan akka dhiiratti hin dhiyaanne cimsitee akeekkachifte garuu isiin dhiira afuritti heerumtee dhiira hedduu waliinis hariiroo qabaachaa turte isiinis faallaa waan dhaamaa turtee goote Walaleessaan Mahmuud Daarwish jedhamu walaloon Israa'el Yowaahuu Yahudaa qeeqaa oola garuu intaloo Israa'el takka jaalatee hedduu dhama'e. namni walaloo isaa beeku kan haala isaa kanaas harka isa taajjabaa ture.
almutanabbii namni jedhamu gootummaa qabu jabuu dhaadhessaa ture qixa isaa namni diina salphisuu danda'u kan jirre faarse garuu gaafa lolli ganda isaaniitti ta'u qaamaan hirmaatuu miti qabeenya illee arjoomuu dide gootummaa himatu sana osoo hin taane inni luyina hamaa ture.
Abbaan kitaaba Quit Worrying and Start Your Life yaaddoo dhiisi jireenya kee jalqabi jedhu barreesse Deel Kaarniijiin dhumarratti if gubee lubbuusaa baase. yaaddoo dhiisaa je'ee uummata gorsee ifii ammoo yaaddawee ibidda ifitti qabee cilaawee addunyaarraa godaane.
barreessaan jiin jaakoos waa'ee guddisa daa'immanii irratti kitaaba hedduu barreesse haala gaarii haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii irratti guddisuu qaban dhaamaa ture garuu ilmaan isaa gatee daa'imman isaa dhaabbata yataamaa guddisaa ture tokkotti guddataa turan.
Taphataan kubbaa miilaa beekamaan Maaraadoonaan uffata No Drag irratti barreeffame uffatee taphataa ture. Garuu umrii isaa gama boodaatti haraartuu guddicha tahee diraaga daddabarsuunis yakkamaa ture.
kanaaf qalbiin harka rabbii jidduu jirti jenna kayrii irratti umurii nu dheereyse kaatimaa nu bareeche jedhanii kadhatuun barbaachisaadha keessattuu yeroo fitina tana keessa namni haqa irratti cicce namni rabbii isaa abdate mindaa gaarii qaba warra haqa irratti sabatu rabbiin nu haa taasisu Aamiin. Mee eega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
tole arri guyyaan jumaa dal'aa kar kudha afur bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii sadii akka lakkoofsa jiraatti Januwaarii kudha torba bara kum lamaa fi diidamii lama akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii sagal bara kuma lamaaf kudha afur yoo ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun nu dhiyaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takka isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
soora qalbii Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
itti aansuun qophii tafakkuriin uumama addaa tokko daawwanna Tana quba qabduudhaanis waan gurraaf haarayaa isin dhageessifna.
xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna amma kallattiin gama dhadhaa jaalalaa tarkaanfanna.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
dooseen jaalalaa banamee jira
Riiqisuuna iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riiqisuunaa. Maqaan kee Aatu Qa'aa jedhama. Iyyannoon tii akkasii gadiiti. Intaltakka jaaladhee bultii wajjin ijaaruuf gaafadhe. Isinis tole maanguddoo ergadhuu naan jette. Haati intaltanaa kiristaanummaarraa islaam taati. Eega islaamoyitee ilmaan hortee booda deebite kafarti. Waan kan intaltanattu naaf hime. Anis dhugaa jirtu hunda maatii kiyyaaf himee maanguddoo naa ergaa jedheen. Isaan garuu ni jedhan. Intalti siif hin taatuu naan jedhan. An garuu dubbii maatii kiyyaa ofirraa dhiisee intalatti bilbilee ati ka'ii na bira kootu. Eegaa na bira dhuftee booda maatii kiyya dirqamsiisaa jedheen. Isinis tole naan jetti. Garuu yeroo muraasa booda intalli tun akka nam birootti heerumte naaf himan. Wanti kun hedduu na dallansiisus waan godhu waan hin qabneef obsuu filadhe. Achi booda intalli tun natti bilbiltee waan ajaa'ibaa naaf himti. Namni itti heerumu kun naaf hin taane isa dhiisee sitti heerumuu fedhaa naan jetti. Ani intal haalan waan jaaladhuuf tole jedheen. Mee wanti kun akkamitti ilaalama? Obsaan isin eeggadhaa, ulfaadhaa, horaa bulaa. Hayyee maal jettaan fareeha?
Inni maal godhu jaartii nama wajji haasa'a. Isiin eega nama birootti heerumtee jaartii namaati. Innumaa waliin haasa'uu hin qabu.
Isiin isarraa gaaranti fudhatu feeti. Yoo inni si fuudhe jedhee ahadi seeneef jaarsi waliin jirtu siin fedhuu na hiikii jettiin.
Yoo inni waliin haasa'uu dhiise ammoo dhimmuma hiikkaatu hin kaastu jechuudha.
Eeka wanti abdatan jiraatu malee waan harkaa qaban akkamitti gadhiisan. Kanaafuu obboleessi keenan bultii namaa hin diiginii jennaan. Intaltanaaf ahadii hin seenin. Yoo ahadi seentes dhiisi irraa deebi'ii jedhiin jennaan.
Akkasi. Isiin osoo isaan hin mari'atin karaa feeteen ni kaaf irraa buustu. Gaafa isiin qulqulluu ta'uu isii mirkaneeffate waliin haasa'uu mirga qaba.
Garuu jaartii namaatiif ahadi seenuun diliidha. Waan hafti gamabba murtii dabarsinaa ati iyyannoo lammaffaa dhiyeessi.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan kiyya Aniifaa jedhama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ansaaduu Arabiyaa jiraadha. Eegani kaa hedhee baatee jaha guutee jira. Garuu jaarsa kiyyaan hanga ammaa walitti hin dhufne. Hoggaa haa wal arginu jedhuun dalagaa irraa hin bahin yeroo biroo wal arginaa naan jedha. Maaliif baallama dheeressita yoo jedhuun anamma mashguula. Atis dalagaa qabda. Waggaa jaha booda wal argina jedhee natti hanjama. Dhiyoo tana ammoo jaartii birootis fuudhuuf deema naan jechuu eegale. Osoma haala kanaan jirru poolisni qabdee hidhatti darbite. Amma mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa irraa naa bilbilee mallaqa maatii kiyyaaf ergi naan jedha. Haala kanaan hedduu na rakkisuu jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas?
Isin maatii isaa horachuuf dirqama hin qabdu. Yoo barbaadde fedhinnaa ofiitiin gargaaruu mirga qabdi.
Ee, dirqamaan gargaarii jechuun hin jirtu. Garuu ana wanti na dhibe osoo jaartii duraa wajjin jiraatiin jaartii lammaffaa fuudhuun tunoo maali?
Tunanas hedduu na dhibdi. Namni jaartii duraatu quba hin qabne akkamitti jaartii lammaffaa fuudha? Tarii maallaqumaaf fuudhinna.
Akkas ta'uu mala. Waan isa bira jiru rabbumatu beeka. Nuti ammaaf asumatti gabaabsina. Amma gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddachi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu an abbaa Anwaar jedhama. Ameerikaarraa isiniif barreessutti jira. Haadha warraati yeroo sadii hiike. Yeroo sadeenuu fedhinna kiyyaan alatti dirqamaan hiike. Ta duraa dubartoota lama tan kaampaanii tokko keessa waliin dalayin isaan makiina waan hin qabneef makiina kiyyaan bakka dalagaa geessinaan haati manaatii waan kanatti hedduu dallanti. An sa'aa kudha lamaa guutuu hojiirra oolee yeroo an dadhabee galu ammumna hiiki narraa bahii naan jettee manaa na ariiti. Hedduu kadhadhe dadhabe. Isiin afaan hamaan natti deebisnaan dallanee si hiikee jedhee biraa deeme. Guyyaa lammaffaa araaramnee si deeffadhee jedheen. Hiika lammaffaa ganna sagal booda ammas si naaftee maraattee na hiiktu malee of ajjeesaa naan jetti. Hedduu na hiraarsiti. Akkasitti si hiikee jedheen. Torbaan tokko booda jaarsonni dubbatanii nu araarsanii walitti deebine. Tan sadaffoo ammas hinaafuumaan akka tasaa osoo an quba hin qabne dubartuun karaarra deemtu karaa an irra deemu irra dabarraan u'uu jette ammas nahiikii jette na iraarsiti. Tun tadhumaa waan taateef anis hedduu didi. Boodarra qaadii bira deemtee na himatti. Qaadiinis wanti ati himattu waan qabatame hin qabnee fi kan si ga'uu miti. Kanaaf nikahaa isaa sirraa hin hiiku. Guyyaa sadii siif kenna itti yaadi deebi'ii jedheen. Guyyaa sadaffootis na hiiku malee jettee maraatti. Akkasitti yeroo sadaffaati fiiki. Nuti ijoollee waliin horree jirra. Ijoolleen hedduu na jaalatu. Daa'imni diqqaan hirriiba keessaa ka'ee maqaa kiyya waamu. Ijoolleen iraarsinaan natti dhiyaatuuf akka ana araaramuuf barbaaddi. Garuu nuti lamuu akka jaarsaaf jaartii ta'uu hin dandeenye ni beeka. Qaadiin gaaf duraa bira deemni sun waan naan jedhe ture. Ni kenni fedha kee malee dirqamtee hiiktiin hin laakkaa'amu naan jedhe. Ani immoo si hiike jennaan hiikametti beeka. Dhuguma wanti qaadiin jedhe kun ni jirti. Qaadiin kun imaam masgid guddaati. Mee waan kana naaf qulqulleessaa galatooma. Hayyee maal jettaan fareeya?
Namni ilmaan walirraa hore osoo hiikkatti jarjaruu baatee bareeda. Diigamni ilmaanii haalaan hamaadha.
Ee ijoolleen haala kana keessatti guddatu yeroo hedduu haala gaarii hin qabaattu.
Bar ijoollee waanuma argaa guddatti amala godhatti. Ilmi wal dhabbii haadhaa fi abbaa argaa guddatu gaafa bultii jaare akkasumatti jaartii ofii rakkisuu mala. Jaartii rakkisuun waan hamaa ittiin fakkaatu.
Ee sammuun ijoollee waanuma xiqqeenyaan qabatu dhugeeffata. Dubbiin tun dubbii hamtuudha. Walumaa galatti iyyannoon tun hukumii shari'aa barbaaddi. Waan hukumiin wal qabatan moo gamuma abbaa murtii dabarsina ati iyyannoo xumuraa dhiyeessi.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaya jirtu qophistoota qophii daddacha jaalalaa. Maqaan kiyya haatu qaabaa jedhama. Iyyannoon kiyya akkasii gadiiti. Ani Saawudi Arabiyaatti heerumee abbaa warraa kiyya wajji waggaa lama waliin jiraanne. Achi booda isa poolisiin qabdee biyyatti darbite. Yeroo inni qabamu ani ilmoo dahee ja'a lammaffaa keessa jira. Inni akkuma biyya kee hin ka'ii galee naan jedhe. Ani ammoo xiqqoo turee dhufa. Daa'imni xiqqoo na haa jabaattu jedheen. Innis tole naan jedhe. Achi booda haalli biyyaa xiqqoo natti toluu dinnaan asuma turee xiqqoo dalagachuu yaade. Saniif ammoo daa'ima biyya erguun dirqama. Daa'ima biyya erguuf yaalii godhee haalli naaf mijaa'uu dide. Garuu hanga ammaa asuma jira. Xiqqoo dalagadhee galuu fedha. Ani biyyatti mana ijaaradhee qaba. Abbaa warraa kiyya kun hanga ati dhuftuuf mana kee keessa haa galu naan jedhe. Maatiin kiyya ammoo ni didan. Yoo ati dhufte waliin itti galtan naan jedhan. Waan maatiin kiyya jedhan itti himnaan inni ammoo dallanee si hiika naan jedhe. Mee isin maal naan jettan? Obsaan isin hiikadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas?
Waanuma xiqqootaaf jennaan wanti waliin sodaachisan hiikamtan taate.
Eegaa namni waanuma harkaa qabuun nama sodaachisaami. Aangoonni kaa hiikuu harka abbaa warraa jirti. Tanaaf si hiika jedhee sodaachisa.
Garuu isiin osoo kaatee galte gaarii natti fakkaata.
Ee inni gale jennaan wanta eeydu hin jiru. Karaan nagaya taanaan kaatee galuu qabdi. Hayyama isaa malee turuun isiif hin eeyyamamu. Kaatee galuu qabdi jenna.
Sababaan inni hiikuu fedheefis sanum natti fakkaata. Isiin gaaf duraa gaaf ilmoo naa jabaat galaa jetti. Achi booda garuu turuu filatti. Kun ammoo hayyam isaa malee fakkaata. Ee waan afgamoo abbaa murtii dabarsina.
Dhageeffattoota keenyaa kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kuffeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kam isa galgala isiniif dhihaatte. Dhaddacha har'aa goolabamee jira. Raadiyoo Nuurol Hudaa sagantaa dhibba torbaaf soddomii saddeetaffaa dhageeffachuu jirtu. Soorri qalbii isin bohaarsaa akka jiru abdii qabna.
amma gama qophee tafakkur isin dabarsinaa waahilli keenya abdun asir tufaa qophee tafakkur qopheeffatee jira itti dhihaadha
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتم كبجمتو تردفتم كوبي تفكر الحمد لله أردس كوبي تفكر والتديبني جرم ربين كين دجي تنرتم أمم دادم علافم أمل غرغرا قبن أمي جرم نتس أمم دجي تنقوتم كيس تفجاني جرن داوچم قدين سام الرقابانم hedduun keenya yoo maqaa allaattii jedhu dhageenyum uumama samiirra barrisu qofa beeynam sanyiileen allaattim kan samiirra barrisuu hin dandeenyim kan akka guchiifim lukkuutis inni jiru hardhas uumama akka guchii barrisuu hin dandeenyim kan garee allaattii keessatti ramadamu isiniif dhiyeessam maqaan allaattii kanaa kaasowaarii jedhamam sanyiin allaattii kanaa sadeetu jiram sadanuu ardii awustiraaliyaa keessatti argamu allaattiin kun akkaan guddaadha allaattiiwwan dachii kanarra jiran keessaallee guchiif imutti aanee guddinaan sadarkaa sadaffaa irratti argama kaasawaariin gabaabaan meetira tokko tuqaa shan kan dheeratu yoo ta'u inni dheeraan ammoo meetira lama ol ta'a ulfaatina qaamaatiinis xiqqaan kiiloogiraama digdami shan ta'a guddaan ammoo aga kiiloogiraama jahatama ulfaata guddina qaamaatiin ammoo dhaltuun kormaan caalti kaasawaariin baalli gurraacha kan qabu yoo ta'u mormi isaa ammoo baallis rifeensa hin qabu halluun morma isaatis cuquliisa morma isaa irraa waan gadi rarra'u kan halluun isaa gara diimaatti dhiyaatu qaba miilli isaa akkaan dheeraadha miila isaa kanarraa qubbeen sadi sadi qaba qubni jidduu irratti irratti argamu akka seefii qaraa yoo ta'u jabinas ni qaba bineensa gurguddaa firii qeensa isaa kanaan al takka qofa dhahee ajjeesuu danda'a mataa gubbaa immoo guttiyyee qaba guttiyyeen isaa kunis akkaan dheeraadha faayidaan guttiyyee kanaa qorannoodhaan ragaan qabatamaan argamu baatus allaattiin kun guttiyyee seentimeetira kudha saddeet dheeratu qaba simbirroonni gurguddoon lamaan guchiifi imuun naannoo diriiraa bosona hedduu hin qabne filatu kaasuwaariin garuu bosona akkaan tochaa keessa jiraata hedduminaan firii biqiltootaa waan sooratuuf dirqama bakka bosonni heddu jiru qubachuun isa barbaachisa guyyatti soorata kiiloogiraama shanii ol kan sooratu yoo ta'u yeroo garii bineensota lafee duddaa hin qabne xixiqqoo fi ilbiisotas ni soorata. agartuufim gurri allaattii kana akkaan jabaaram sagaleen gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye dhaga'um akkasumas wantoota ilmi namaa ija isaatiin arguu hin dandeenye fageenyarra arguu ni danda'am sagaleen allaattiin kun qabus guddaaram sagaleen uumama kana fageenya kiloomeetira shanii irraa gurra namaatitti ni dhagahama kaasuwariin lafaa ol ka'ee barrisuu hin danda'um sababni duraa koolli inni qabu qaama isaatiin yoo wal bira qabamu akkaan xiqqaa ta'uu isaatiin akkasumas baallis isaas ofirraan qabu kan lammataa ammoo guddina qaama isaatiin dabalataanis eegee duubaan qabu kunis qilleensa gubbatti madaala eeguuf kallattii jijjirachuun akka hin dandeenye isa gura haa ta'u malee fiigicha irratti saffisa akkaan jabaa qaba sa'a tokko keessatti kiloomeetira shantamaa fiiguu danda'a kunis saffisa ilma namaa kiloomeetira shaniin caala jechuudha kanaafuu ilmi namaa allaattii kana jalaa fiigichaan dheessim jalaa bahuu hin danda'u jechuudha kaasuwariin lafaa ol meetira lama utaaluu ni danda'a akkasumas yoo laga cehuu barbaades daakuu ni danda'am dadhabbiiraan malitti sa'a dheeraaf bishaan daakuu ni danda'am. Qaasooriin allaattii dachii kanarra jiru irraa hammeenyaan sadarkaa duraa irratti argama. allaattiin kun ilma namaatitti dhiyaatim in jiraatum ilma namaa irraa fagaatim bosona keessa jiraata garuu ilmi namaa gara qubsuma isaa dhaqeem isa tuqnaan deebisaan isaa hamaadha akkuma duratti isinitti hime quba sadii miila irraa kan qabu yoo ta'u inni jiddum qara qaba akkasumas seentimeetira kudha sadii dheerata kanaafuu diinni itti dhufnaan samii keessa eega ol utaaleen booda qeensa akka seefii qara qabu saniin dhaha dhaha takkaanis waan dhahisan baqaqsuu danda'a uumamni kun soolitaarii yookiin uumama kophaa kophaa jiraatu keessatti ramadama kanaafuu yeroo wal hormaataa qofa walitti dhufa akkaataan wal hormaataa allaattii kanaatis kan ajaa'ibaatim dhalaan yeroo wal qunnamti wal hormaataa barbaadde sagalee addaa baasuun kormaa waamti kormaanis heddummaatee dhufuu danda'a kana booda isii duratti shubbisuudhaan wal dorgomum isa mo'ateef kan keessaa jaalatte fudhattee deemti ji'a tokkoofis waliin turum egaa wal qunnamti wal hormaataa raawwataniin booda dhalaan hanqaaquu gurguddaa hangam seentimeetira kudha afurii dheeratu hanqaaqti halluun hanqaaquu kanaatis magariisa haadhoon eega hanqaaquu hanqaaqtee booda kormatti dhiiste biraa deemti hanqaaquu san hammati ilmoolee keessaa baasuun qooda kormaati kormaan kunis hanqaaquu kana guyyaa shantamaaf hammata kunuunsa kana booda ilmoolee keessaa baasa ilmooliin gaafa dura halluu daalachaa fi magaala kan qaban yoo ta'u dhawaatuma guddataa deemaniin baalleen isaanii gara gurraachaatti jijjiirama. jijjiirama egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffadde kanuma qophiilee keenyaafan wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
dhabe boqochiisuuf qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti soora qalbii soora qalbii.
Ogummaan gama fayyaatiin jiru haalaan guddataa jira. Guddina teeknooloojii waliin wal qabatee wanni ilmi namaa ammaan tana gama fayyaatiin dalagaa jiru kan ajaa'ibaati. Wantoota dhiheenya kana akkaan baramaa jiranii fi xiyyeeffannaa guddaa argataa jiran keessaa inni ijoon wal'aansa tiraanspalaant jedhamu. Tiraanspalaant jechuun qaama nama fayyaa qabuu qaama nama dhibamee keessa kaayuu jechuudha. Keessattuu qaaman ijoo ja'amuun beekaman kanneen akka tiruu, kalee fi onnee nama fayyaa qaburraa fuudhanii nama dhukkubsate keessa kaayuun baramaa dhufee jira. Quba qabduu teenya arraatiinis dhimma kanarratti xiyyeeffannee qabxiilee ajaa'ibaa isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabduu. Tana quba qabduu. Tana quba qabduu. Qaamota ijoo jedhamuun beekaman keessaa onneen yoo namni arjoomu du'e qofa irraa baafamee kennama. Namni onnee malee waan hin jiraanneef namni arjoomu sun hanga du'utti eeguun dirqama ta'a. Sanbooda gaafa namni onnee arjoomu sun du'e onnee isaa keessaa baasanii qaama nama biraa keessa kaayan. Kalee wal qabatee ammoo ilmi namaa cuftii kalee lama qaba. Namni fayyaa qabu hundi kalee takka qofaan jiraachuu ni danda'a. Kanaafuu fayyaa namaa irratti dhiibbaa yoo hin qabaanne osoo arjoomaan lubbuun jiruu kalee takka keessaa baasanii nama biraa kan kalee lachuu dhabee rakkatu keessa kaayuun baramaadha.
Tiruun ammoo qaamota ilma namaa keessaa waan ajaa'ibaati. Tiruun namni qabu takka qofa taatus arjoomuudhaaf hanga du'anitti eeguun hin barbaachisu. qaama kana namni fayyaa qabu osoo lubbuun jiru arjoomuu danda'a. Lootuu eegeen irraa citte gartanii beektu. Lootuun yoo eegeen irraa citte yaaddoo takka malee dhiistee biraa deemti. Yeroo muraasa booda eegeen irraa citte tun haareetti biqiltiif. Tiruun ilma namaatis amala kanaan wal fakkaatu qabdi. Ogeeyyiin fayyaa nama tiruunsaa guututti miidhamtee rakkoo keessa jiru hoggaa arkan nama fayyaa qabu kan tiruu arjoomuuf kan dhiin isaanii wal fakkaatu barbaadan. Achi booda tiruu nama fayyaa qabu kana muraa xiqqoo takka kutanii namticha dhukkubsatu kana keessa kaayan tiruun namticha fayyaa qabuu torbaan muraasa keessatti bakka irraa murame guuttee akka gaafa duraatti deebiti. Tiruun namticha dhukkubsatu kana keessa kaayanis muraan xiqqoon keessa kaayan tun guddattee tiruu guutuu fayya qabeettii taati. Ajaa'ibni uumaa rabbii lakkaa'omeen dhumu.
Gama biraatiin qaama bineensota biroo ilma namaa keessa kaayuunis baramaa dhufeera. Dhiheenya kana onneen booyyee karaa jenetikiitiin sirreeffamni godhameef nama keessa kaayamtee jirti. onneen ilma namaatii fi onneen booyyee waan wal fakkaataniin hedduu qabu. Guddinaanis haalaan walitti dhihaatu. Ta'us onneen booyyee tan booyyeeti. Tan namaatis tanuma namaati. Kanaafuu haala uumamaatiin qaamni kunniin lamaan garaagara waan ta'aniif onnee booyyee jenetikiidhaan jijjiiruu yookiin moodifaayi gochuutu barbaachisa. Jenetikii sii sirreessuu jechuun wantoota ilma namaatiif hin barbaachisne keessaa baasuu yookiin ammoo akka hin daleenne gochuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko onneen booyyee tun guddachuu dandeessi. Kun ammoo bakka onneen teessu dhiphisuu waan danda'uuf akka hin guddanneef waan isii guddisu keessaa baasu. Haala kanaan onneen booyyee dhiheenya kana sirreeffamni kudhan godhameef nama waggaa shantamii torbaa kan Deevid Beenet jedhamu keessa kaayamtee jirti. Onnee booyyee tana qaama ilma namaa keessa kaayuun kunis milkiidhaan raawwatameera. Haa ta'u malee doktoroonni wanti kun yaalii waan ta'eef jijjiirama isaaf dura laalla jedhan.
Arraan tan akka addunyaatti hanqina qaama jijjiiraatu jira. Ameerikaa qofa keessatti guyya guyyaan namni kudha torbaa ol osoo qaama jijjiirraa eeguu du'aa jira. Namoonni kuma dhibbaa ol ta'an ammoo warra qaama jijjiiramu eegaa jirani hanga namni arjoome sun du'ee onnee isaa baasanii nama biraa keessa kaa'anitti namoonni kunniin ciisanii guyyaa eeggatani. Kun ammoo guyya guyyaan akka namni du'u taasisaa jira. Rakkoo tana furuudhaaf saayintistoonni onnee bineensotaa irratti sirreeffama godhaa ilma namaa keessa kaayuu yaada jedhu qabatanii dhufani. Kanaanis waan abdachiisaa harkataa jiraachuu isaanii himan. Namni ammaan tana onneen booyyee keessa kaayame kun dhukkubsataadha. fayyaan isaatis sadarkaa xumuraarra jira. Kanaafuu warroota qaamni ilma namaa akka hin hannamneef dhoorkame keessatti galmaawe. Onnee namaa fuudhanii yoo isa keessa kaayan, onnee sanni balleessa malee faayidaa isaaf hin qabu. Namoota du'a eeggataa jiran waan ta'eef onneen namaa tan qaalii taate. Sanuu tan barbaachamee qaan argamte dhukkubsataa akka isaa keessa kaayuun seera warra Ameerikaatiin dhoorkaadha. Kanaafuu Benet namoota kuma dhibbaa ol kanneen onnee namarraa kennamtuuf eegaa jiran keessa maqaan isaan jiru. carraan inni qabuus du'a qofa eeguudha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan qorattoonni nama kanarratti onnee booyyee tan sirreeffamni godhameef yookiin jenetikaal maadfaay biika haarti isa keessa kaayan. Carraan namni kun qabu takkaa du'uu takkaa ammoo onnee booyyee fudhatuudha. Carraa lamaan keessaa onnee booyyee fudhatuu isa jiru filatuudhaan ji'a amma keessa jirru kana keessa baqaysanii qaama jijjiiruun yookiin orgaan tiraanspalaant kun taasifameef bara dabre oktoobar keessas haaluma wal fakkaatuun kaleen booyyee sirreeffamni godhameef nama sammuun du'e keessa kaayameera. Sammuun nama kanaa guutumaan guututti dalagaa kan dhaabe yoo ta'u, maashinaan gargaaramaa jiraataa jira. Carraan lubbuun turuuf qabus xiqqaadha. Kanumarraa ka'uudhaan doktoroonni kalee sirreeffamni jeneetikaa godhameef nama kana keessa qorannoodhaaf kaayan. Qaamni ilma namaa guyyaa takka kalee kana didee of keessaa darbuu danda'a sodaan jedhus ni jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan xannachi hammi murtaa'eenis qaama namichaa keessa kaayameera. Gabaabumatti qaamota ijoo bineensota biroo irraa baasanii ilma namaa keessa kaayuun warra qaama osoo eeguu duudhaa qabuudhaaf carraa gaariidha jedhamee waan amanameef akka filmaataatti dalagaa irra oolaa jira.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiyeessaa turreerraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine gama xumuraatti dhiyaannee jirra. Amma gama diraamaatti ceena.
Diraamaan mata duree tunis ni dabartiin je'uun dhiyaatu kutaan 22ffaan akka itti aanuttis isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadha.
Hayyahumaa toliis ni dabarti kan rabbi murteesse tan biiraanii dhufti. Hayyahumaa toliis dhumaa kotti lubbuu waan dhiyaate inshaallah nirkatti.
Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaaz Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti.
Hayyahumaa jireenyi dabaree namoonni markata warra bitaa hiree. Hayyahumaa toliis ni dabarti karraa bi murteesse tanwiiraalee dhufti. Karraa bi murteesse tanwiiraalee dhufti.
Assalaamu alaikum.
Waalaikum salaam.
Meemee haadhaa sumteef jira laaqana laaqana. Laalaalniin jajjara wal qe'u qabna.
Isaanitti isa eessa deemta ammoo?
Maallaqaa tokkoon wal qabaa ture.
Maali? Hamaaliitti maallayni?
Gargaarsuma.
Gargaarsa yeetiimaati?
Maal jettisa?
Moo gargaarsa mootummaati?
Ee ee nageenya biyyaatiif.
Maaliif yeetiiman gargaara seesin?
Yeetiima ni gargaaraa mi'a oguu soomani dhufe.
Namni soomana qofa beela waa abbaashu.
Lakki lakki.
Ammaa hoo balbeeltee ammaattee jirti. Uummata gargaaruu qabdan silaa.
Sambuuta mari'annaa dafi dafi amma laaqana. Alo alo ni dhufa. Ee ee irraa fuudhe irraa fuudhe. Inkan hin inni ni dideer natti heddummeessitan jaa. Hin beekne egaan garuutu jaartuu danda'a. Dafi dafi gaadhaa shimnatti walii jiranii. Allaahumma salli yaadadhe yoo. Intalti maadii si fira jirti jaanii.
Hayya taphisiin.
Leensaan tabiyyaalaatti dhufte sanoo.
Maal na biraa gooti?
Ani hin beekne haadhaa shimii dhoysee jechuun jiran.
Abbaash hundubbii akkanaa tanarraa dhaabi. Atuu hodallaala dalagu jirtu awwaata akkasiin hin jenne.
Dallaala malee ani hojjetaa mootummaati malee yoomiin dallaala.
Maadii hafuusisu jiru sii miti.
Sankaa fira keenyaaf harmuciyyoon inni saayiba qiyyaami akkuma obboleessaatti ilaaleef malee takkaanaa nama biraa fuusisuun agartee.
Wayiin amma dhiyatta ana dho'iste goota. An akka keetiin hin seenaa muciyyoon na bira hin jirtu.
Yoo namni akkanumatti haasawaa.
Ee dubbii namaa fuuteen irratti hin bobba'iniin jeen.
Ah laaqina na keessa dabarsite farra alumatti hin yaadamu.
Maali walleeni fuuteen sa'aatis.
Guyyaa dhiyoon hin dhoorkine harkaa fi afaan jidduu hin baane.
Ahaa silaan as dhorku baadhee narra fuutaa jechuu deem deem deem deem duuti si hafuutu.
Maal jettee Haa jajjabte deemiin jee.
gurri kiyya na nyaatee jira akkasiin jenne waan biraa jettee garuu ofiisiin gooniyaa yoo waan hamtu dubbatte.
Abbaa isheen bar distii illee bargaa bilchaatte.
Eessiitii yaa firraa buusu deddeeqa irra gubachuun dhabduu Funyaan keetii sitti hime.
funyaan keessa na cufamee jira dufa kana jira.
Waan tuttuutu san dhiiseen nama diddaati.
Ni dhiisa amma bargaan qalaaqanii dhufuutiin dakaarsee Kana madaatu noo.
aara keetiif hin qabsiisadhe.
Ayi akkana taanaa yeroo inni hedduun si aarse iddoo aarsitee jawaatis.
Nama shakkiin ka'a. Aaruu mannaa aarsuu wayya jennee jirra.
Aaruunis aarsuunis gaarii miti.
Nama akkana beeku rabbi naa godhee. Rammoo waan gaggaarii nu haasoftu. Laaqana naaf achiisuufi.
Bilchaate kun olaa dhufe qola nyaaddu. Yaa boosuu taha.
Bishaan hin jiru.
Lakkiin jira asumaaf irrifadhe malee.
Yoo naa rifadhe jaartii fuudhuu mana dhorkitaa.
Qaybeen irraasi.
Hayyahumaa jireenyi dabaree namoonni markata warra bitaa hiree.
Zaahir bara kuma lamaa fi digdamii takka akkamiin laalta akkamiin madaalti?
Kuma lamaa fi digdamii takka jette marwaan bara atiniin fuudhettee itin iyyattee ilaan maan fuudhin maaliin siin jaagaa bara waraana yeroo lolaa bara ololli wal lolu jaarsaa fi jaartii wal wararan obboleeyyan wal lolan itti dhiisime barma waraanaati gabaabdutti.
Zaahir kiyya fuudha kiyyaa fi waraana maa wal qabsiisa rabbi murtaadhu. Haaya an akkamii waraana keessa na ramadde?
Atis bar dula jirta jireenyaa wajjin waloltu jirtu biiroo meeqadheetee dalagaa narma jaatee dhabne.
Dhugaadha garuu waardiyaa hedduu wajjin walole.
Dura lollichi marraa si eegalaa bar. Inseentu inseenini.
Ee tanuma faadha. Sambooza gaa hojjetaan birootu sitti aana. Taraa qabadhu gad deebii namaan ja'a. Nama hedduu si dura jire siin ja'a. Bara na baay'atan qabnu ja'a yoo fades.
Saba ayyeetaa yoom qabaatan jetteeti. Haaliqaa qaba riski. Aboo innummaan baay'eeta fuudhaatis hadaragaatis siif haaramatu.
Amin amin Zahir. Ati bara gomadoo ayi gootoo anaaf si fadhaa bar. Qaliilee kiyya. Qulqulluudhaa bar namni akka keetiin jiru.
Aboon anfaarsin faaruun nama meeqaa halaakte. Zamanuun aakhir dhukkuba daddabiraarra faaruutu nama hedduu fixee.
Sirri sirri bakka jabdu garte wallahi. Namni sodaaf harka isaa dha'an hundi ni gammada. Waggaa takka takka bar namni haasawwan irraa dhaabiifis harkasidha. Tokko tokko immoo gaawaan haasawwan isaatti tole isaa dubbi dheere isaa. Akkasi faaruun nama hedduu galaana neeti.
Kijibaan wal faartuun barsiraa waa khayriin qabu. Haqa walitti himuu barbaachisa.
Kaanis dhugaa dubbanna jeetuma wal arrabsaboo. Ee akka nuuf fakkaatee dubbachuunis waa toltu miti.
Marwaan akkami immoo dubbiin fuudhaatuun eessa si geesse?
Dhihaatte inshaallaa.
Manguddoo ergite?
Haayi ozooti keessa hin jirre moo?
Na achitti yoo rabbiin si milkeesse waa umaatii miti bar. Ansiif hin gammada.
Lakki lakki zaarikiyya inshaallaa hojuma deetanii.
Hayyaa'umaa toliis ni dabartee.
Tole bilqisaa maaliif na barbaadde?
Saaraa maaliif dhufta baraan dhufuun hin danda'a.
Lakkii barsiifannaan moon dhufe bilbila hedis na dide.
Ee firraa hin cufeeyo.
Maali nagaa miti?
Dubbuma namaatiin dadhabee addeeti. Namni dhiyoo tana eebbifames dalagaa harkatu dubbuma dalagaa godhate.
Tunni jirti waanuma nama gubaati. Ee silaa dubbii dalagurraa dalagaa dalagan irra gaariidha.
Tanumaan namaas Haasawa namaa dadhabeetiin silkii firraa cufe.
Bilqisa kana hunda maaltu biizii si godhesa?
Nin heeruma jeetiin dubbadhe beekta.
Duba heerumuun rakkoo qaba. Nama siin taane filadde.
Nama naan taane maaliif hin filadhe naa taanaan hin filadhe.
Duba ilma namaa maaltu isa dibare?
Kana bariyaan xiyyaas. Maaliif murtii tiyya naan kabaje?
Eenyusa silaa namni ati adde.
Marwaan hin beektu hojii baranisa.
Marwaan marwaan naan dhufne egaa.
Ollaa keessanii barsaara.
Yaadadde yaadadde. isaa duba kan akka nabi yusufitti dubartoonni irra wal lolan jaanii haasa'an.
Annamarra wal lolle na garre.
Natti hin geejjibine ati amma nama tokko wajjinillee waliin lolle.
Annama nama matu wajjinii wal lola mala isaa jeeti miti.
Ee beektee jirta isuma wal loluun hin barbaachisu. Duboo maalirree amma maaliif furmaanni?
Tanumaan siin mari'achuuf si'aamee baramma.
Ati fi jaalatteemi?
Ee ee.
Maatiin keetoo maal jaan?
Abbaan biyya tolee jee jira.
Ummaan teetoo?
Isiin walakkarra jirti.
Nangalle jidduu jechuun maal jechuu beekti?
Murtii xiyyaaf abbaa xiyyaa jidduu.
Akkana jechuun isiinis harka guddaa tolee jetti jechuun.
Sirri sirri.
Bas akkas taanaan lala obboleetii xiyyaa kiigootu salaata istihaaraa salaati. Achi booda waan qalbii keetirra dhufe murteessi. Rabbii keetiin mari'annaan abadan isheeroitu. Siifi isaas rabbiin isinaa bareechu booddee deessan.
Amiin amiin nama akka keetii kanatti du'aa nu godhu dhabnee. Du'aa'inni qaadooyitee bargaa'aan saaraa dhiyootan.
Meeqa meeqa taatee jaan?
Jatumaa himuun nama dibdi. Namni maadayaan yaasoo malee firaadise. Walasatu malee dhaabee jira.
Ni maa rabbi yaasadanii sirraa fudhachuu hin danda'anii ba? Waan rabbiin si kannee takkolleen sin dorgaaya.
Inshaallah. Akkasumatti amanaanis.
Bas bilqisaa yaaddee inni deema.
Taatee jalatame obboleetiiti. Siifin bilbila guyyaa gaa'ilaa.
Inshaallah inshaallah.
Hayyaa'umaa toliis ni dabartee.
Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibraahiim guddoo isin galatoomfanna. Waan har'aaf qopheeffannees asuma irratti goolabna.
Torbaan gaarii isiniif haa ta'u jechaa asumaan nagaa isinitti dhaammanna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما